sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adventistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinidabarsudha.
nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
nagaan waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu kun sagantaa faarfannaadha eebbifamaa amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. faarfannaa dastaatiin sagantaa keenyarraa eegalla faarsaasaa keessaa kan filatan barataa shaafulaa guyyaasaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa arjoo guddattuurraa ofuma isaatiif maatiisaaf abbaasaa obbo guyyaasaa asaanaatiif haadhasaa addee waqiiltee bayyanaatiif akkasumas obboloota isaa hundaaf fileera bultii nagaraa walagga lixaa jaarsoorraa kaadhimaasaa dirribee kabbadeetiif barsiisaa matukkuu ittaanaatiif barsiisaa dingaatiif roobee taaddasaatiif akkasumas firoottansaa maraaf fileera barataa daanyee araarsoo godina walagga lixaa kolleejii oopin 20 dameen ajjoorraa isaayyaas araarsootiif alamituu araarsootiif armeessaaf akkasumas abbaasaaf fileera faarfannaa adda addaa kan filattan filannoon keessan akkasin jalaan turre jecha nus faarfannaa dastaa isin affeerreera barataa wasanuu addisuu yuunivarsiitii aksumirraa abbaasaa iddoosaaf maatii isaanii maraaf obbo addisuutiif maatii isaanii maraaf amantoota waldaasaatiif akkasumas hiriyoottansaa maraaf fileera barataa waaqjiraa hummataa godina wallagga lixaa aanaa ganjiirraa amantoota waldaa adventistii burqaa birbiritti argaman hunda. barataa malkaamuu abarraa godina wallagga lixaa aanaa hoomaarraa abbaasaa obbo abarraa guutamaatiif armeessaatiif obboloota saamaraaf akkasumas qopheessitootaaf jedheera galatoomee eebbifamisiin jenna maariyaam tasammaa godina wallagga lixaa najjoorraa amantootaaf firoottan ishee maraaf filteetti garuma faarfannaa filatametti adabaru.
Ogummaa ogummaa ogummaa warraatti argee lafee boosoosaa irratti kunuunfoo margee ani abdii kutatee jedhu wayyoo wayyoo walla qarqaraatti na baase waaqayyoo ani abdii koo kutee jedhu wayyoo wayyoo walla qarqaraatti na baase waaqayyoo. Kan baadhee deebiftaa dhokkataan mul'iftaa. Du'a bolla gaaffee jiraata taasisaa awwaala koomantee du'a na gaafeeta kaasu koola koonoo galataan godheeta safoodha safoodha safoodha safoodha safoodha safoodha safoodha safoodha safoodha safoodha ogummaa ogummaa ogummaa warraatti argee lafee boosoosaa irratti kunuunfoo margee ana abdii kutatee jedhu wayyoo wayyoo walla qarqaraatti na baase waaqayyoo. Ana abdii kutee jedhu wayyoo wayyoo walla qarqaraatti na baase waaqayyoo. Abboon kan keetii yoo waan barbaade goota ulfaadhu mootii komaas tolchetti ulfaata ol kaaftee na dhaabdee kunoo tarree namaa aanuu nama ta'een galata kee himaa safoodha safoodha. Safoodha safoodha safoodha safoodha safoodha safoodha safoodha. Ogummaa ogummaa ogummaa warraatti argee lafee boosoosaa irratti kunuunfoo margee ani abdii kutatee jedhu wayyoo wayyoo walla qarqaraatti na baase waaqayyoo. Ani abdii koo kutee jedhu wayyoo wayyoo walla qarqaraatti na baase waaqayyoo. Sammuu jedhanii gaafatu iddoo koo kaleessaatii na iyyaafatu kan garuu achiin jiru machiin akaafeeta jilba koonaa fiitee na dhaabachiifeeta safoodha safoodha safoodha safoodha safoodha safoodha safoodha safoodha safoodha safoodha. Ogummaa ogummaa ogummaa warraatti argee lafee boosoosaa irratti kunuunfoo margee ana abdii kutatee jedhu wayyoo wayyoo. Walla qarqaraatti na baase waaqayyoo Anaabdii koo kutee jedhu wayyoo wayyoo Boolla gargaraatti na baase waaqayyoo. Irratti wal furee rakkine beeknee sooneen amantaa onaan jedhu namoonni sirra tokkatanii boqochuun gaariidha nama na taasisee harka kee safoodha safoodha safoodha safoodha safoodha safoodha safoodha safoodha safoodha safoodha safoodha gugumoo gugumoo warraatiin argee lafee boosu saarratti kunuunfoon margee anaaf abdii kutatee jedhu wayyoo wayyoo. Bolla gargaraatti na baase waaqayyo anaaf abdii koo kutee jedhu wayyoo wayyoo bolla gargaraatti na baase waaqayyo. Dindikoo kaana eebokuusaa qaccabee iddoo kaleessaatti barbaadee na dhabee deeyoon irraa turee situu narraa haqee annamaa ta'uun koo nama baay'ee dinqee keessa fuudhamu. Safoodhaa safoodhaa safoodhaa safoodhaa safoodhaa safoodhaa safoodhaa safoodhaa. Sukuuma guuma guuma warraatti argee lafee boosotaa irratti kunuunfoon margee ana abdii kutatee jedhu wayyoo wayyoo boolla gargaraatti na baase waaqayyoo ana abdii koo kutee jedhu wayyoo wayyoo boolla gargaraatti na baase waaqayyoo.
faarfannaa tokko nuuf filaa kan nuun jedhan keessaa faarfataa bantii tafarii godina wallagga lixaa aanaa gaawwoo qeebbeerraa amantoota waldaa makaana yesus boojjii warra sayyootiif salamoon caaliitiif kaadhimamaa barsiisaa iddoosaa tasfaatiif kaadhimamaa barsiisaa siyyuum araarsootiif akkasumas firoottansaa maraaf jedheera mangistuu geexee baaleerraa gammachuu urgaatiif. gaaddisaa abbabaatiif akkasumas qopheessitootaaf jedheera nus galatoomee eebbifamisiin jenna barataa dassaaleen kabbee kolleejii daandii booruu naqamteerraa abbaasaa obbo kabbee itichaatiif haadhasaa addee duuree dabalaatiif nigistee kabbadaaf akkasumas amantoota waldaa mixiree hundaaf fileera. barsiisaa miizaanuu disaasaa aanaa kamiseerraa abbaasaa obbo disaasaatiif haadhasaa adde elfiituu waaqoyyaatiif akkasumas obbolootasaaf firoottansaa maraaf fileera barsiisaa habtaamuu amanuu aanaa baabboo gaambeelaarraa waldaa guutuu wangeelaa dongorrootiif barsiisota waliin baratan maraaf naqamteetti kan argamtu kaadhimamtuu barsiistuu dinqee bantiif fileera dirribaa asaffaa baalee roobee kolleejii agaarfaarraa qopheessitootaaf tafarraa asaffaatiif bakka inni jirutti maatisaa hundaaf hiriyoottansaa maraaf fileera nus waan wanta nufilteef galatoom eebbifamisiin jenna barataa dirribaa mararaa yuunivarsiitii madda walaabuu roobeerraa tasgaraa mararaatiif buushee mararaatiif galaanee mararaaf jiraa mararaaf akkasumas firoottansaa maraaf fileeraa nus istiidiyoodhaa faarfannaa kana sinaffeerra.
Jalaa maaloo gatee waaga yonkee yomti gatee jireenyi koo waaga jalaa maaloo gatee mooyini waaga yonkee yomti gatee. Waga jala na dogatee. keetii maramuudha yaada inni yabboolessa yabboolletti taayesu jireenya keessa beekatee jireenyi koo waaqa jalaa maaloo gatee. Waaqa yoonkee yoonti galtee jireenyi koo waaqa jalaa maaloo gatee deemooyini waaqa yoonkee yoonti galtee. Mura keessa daawwan nafee yooyomtee. Lubbiin keelee du'aa ta'ee yoo dhaabbatee. Kana laatee ni yaada'ee leesoo jiraa. Gooftaan seenaa kee jettee. Kana laatee ni yaada'ee leesoo jiraa. Yabboolessa yabboolletti taayesu jireenya kee si beekate jireenyi koo waaqa jalaa maaloo gate deemooyini waaqa yoonkee yoonti gate. Jireenyiko waaqa jalaa maaloo gatee. Deemooyini waaqa yoonkee yoomti gatee.
Baacaa Sanbatoo godina Wallagga Lixaa aanaa Ganjiirraa abbaasaa obbo Sanbatoo galataaf haadhasaa addee Bashaatuu Cimbisaaf Makonnin guutamaaf Bisiraat Girmaatiif akkasumas amantoota maraaf fileera. Guutamaa Maarqoos kolleejii barsiisotaa naqamteerraa ofuma isaatiif Armeessaa addee Buzunash Kabaatiif barattuu Jiijee Maarqoosiif akkasumas firoottansaa maraaf fileera. Faarfannaa tokko nuuf filaa kan nuun jedhan immoo barataa hundumaa caalaa godina Shawaa Lixaa aanaa Ginda baratirraa haadhasaa addee Warqii. wanduuf nagaroo caaliif barattuu baqqaluu dirribaatiif fileera leenja'aan nagaasuu salbaanee buufata leenjii bishooftuurraa maatiisaa godina wallagga ba'aa aanaa ebantuutti argamaniif barattoota mana barumsaa hiddee sadarkaa lammaffaatiif fileera koonistaabil girmaa tokkumaa godina qeellam wallaggaa magaalaa dambidoolloorraa maatiisaaf firoottansaaf fileera loltuu caalii baayisaa naannoo sumaaleerraa ambootti kan argaman armeessaa addefeedhashiif loltuun lijaalan birhaanuutiif akkasumas firoottansaa maraaf fileera garma faarfannaa filatame
Galateeffadha abbaan koo guddaadha Masaanaa kennee maqaasaa tan faarsa Yesuus yaa jaalatu du'a koo naa du'e Uffannee toonfitu waan inni naa godhe Galateeffadha abbaan koo guddaadha Masaanaa kennee maqaasaa tan faarsa Yesuus yaa jaalatu du'a koo naa du'e Uffannee toonfitu waan inni naa godhe. Seexanni kaanee harka isaatii miliqee tanfa'ee deebiin an argatu abbaan kiyya maqaan isaa ulfaatu. Seexanni kaanee harka isaatii miliqee tanfa'ee deebiin an argatu abbaan kiyya maqaan isaa ulfaatu. Galateeffadha abbaan koo guddaadha masaanaa kennee maqaasaa tan faarsa Yesuus yaa jaalatu du'a koo naa du'e fannee toonfitu waan inni naa godhe. Baay'ee na dinqisa jaalalli isaa ofitti harkisa nageenya argadheera kanaaf immoo gammadee nu taala fayyada abbaan koo guddaadhaan bifa saanaa kenne maqaa isaatan faarsa yesus yaa gaalatu du'a koonaa du'e uffannee toonfitu waan inni naa godhe. Balleessaa balleessee ifama saamuu eeyyam gaafadhee nyaara natti hin guuru beekamee tooduuba saanaan kennu. Balleessaa balleessee ifama saamuu eeyyam gaafadhee nyaara natti hin guuru beekamee tooduuba saanaan kennu. galateeffadha abbaan koo guddaadhaan bifa saanaa kenne maqaa isaatan faarsa yesus yaa gaalatu du'a koonaa du'e uffannee toonfitu waan inni naa godhe. Hundisaa ifaadhaa nawaa keessa hin jiru akkasaa eessa nagaa jireenyi kun isumaa duwwaadhaa. Hundisaa ifaadhaa nawaa keessa hin jiru akkasaa eessa nagaa jireenyi kun isumaa duwwaadhaa. galateeffadha abbaan koo guddaadha ilma saanaa kenne maqaa isaatan faarsa yesus yaa gaalatu du'a koonaa du'e uffannee toonfitu waan inni naa godhe.
faarfannaa barraash keessaa kan filatan immoo barataa yaada isaa birhaanuu yuunivarsiitii aksum irraa abbaasaa obbo birhaanuu atoomsaaf haadhasaa addee maartaa gaaddisaatiif obbo faqaaduu atoomsaatiif akkasumas firoottansaa maraaf fileera faarfannaa tokko nuuf filaa kan nuun jedhan geetoo cimdeessaa kolleejii qonnaa allaageerraa qopheessitootaaf abbaasaa obbo cimdeessaa margaaf haadhasaa addee likkituu toolasaatiif akkasumas obbolootasaaf firoottansaa maraaf fileeraa nus waanta nuuf filteef galatoomee eebbifamsiin jenna barataa habtaamuu daggafaa godina ilubbaaboriirraa barsiisaa Qana'aa Shifarraatiif barsiisaa Haayiluu Barjoosaatiif akkasumas firoottansaa maraaf fileera. Barataa Misgaanuu Imiruu godina Wallagga Lixaa Alsaayoo Nooleerraa haadhasaa addee caaltuu kennasaaf obbolootasaa koorsaaf Duugee Birhaanuutiif Olaanaatiif akkasumas qopheessitootaaf jedheera nus galatoom eebbifamsiin jenna. Alamaayyoo Mollaa magaalaa Naqamteerraa firoottansaa aanaa Daalleessaa addiitti argamaniif obbolota maraaf akkasumas qopheessitootaaf jedheera galatoom eebbifamsiin jenna. Barataa Balaa Sirriinaa Kolleejii Bishaanii Walisoorraa haadhasaa addee Ruutee Taaffasaatiif barataa Admaasuu Asfaawutiif Biqilaa Daggafaatiif akkasumas firoottansaa maraaf fileera. Barsiisaa Dastaa Qalbeessaa Arargee Lixaarraa qopheessitootaaf maatiisaa wallagga. wallaggaatti argamaniif barsiisaa tamasgeen garbiitiif amantoota hundaaf fileeraa nus wanta nu filteef galatoom eebbifamsiin jechaa garuma faarfannaa filatametti adabarra.
Yesus yaa galatu.
faarfannaa birraa guddataa kan filatan girmaa yamaanee godina wallagga ba'aa aanaa saasiggaarraa yamaanee ejjataatiif xurunash fuufaatiif fileera barataa tashoomee baqqaanaa kolleejii wallagga lixaa aanaa najjoorraa abbaasaa obbo baqqaanaa barkeessaatiif haadhasaa aaddee milkituu moositaatiif obboloosaa maraaf fileera fiqiruu tolaa kolleejii teeknikaa gimbiirraa jimmaatti kan argamu obbo tolosaa bantiif haadhasaa aadde warqinash kabaatiif akkasumas obbolootasaaf hiriyoottansaa maraaf fileera kaadhimamaa barsiisaa goobanaa tamaskeen kolleejii leenjii barsiisotaa naqamteerraa abbaasaa obbo tamaskeen abdiisaatiif haadhasaa addee fujii bayyanaatiif obbolootasaa hundaaf fileera barataa tsaggaa'ee asfaaw godina wallagga lixaa aanaa ganjiirraa abbaasaa obbo asfaaw haayilootiif haadhasaa addee abbabach habteef sanbataa asfaawtiif iyyaasuu asfaawuf akkasumas firoottansaa maraaf fileera. shamiluu warqinaa aanaa haaruu ganda diirii toliirraa birhaanee warqinaatiif shamiluu warqinaatiif bultii tamasgeeniif daawwiti ayyaanaatiif akkasumas firoottansaa maraaf fileera nusegaa sagantaa keenyarraa asumaan xumurraa wanti nu waliin turtaniif eebbifamaa jechaa amma torbeetti ayyaanni gooftaa isiniif haa baay'eetu jennaa nagaatti.
Dubbadini taa'ee looli jaanii waan waaqayyo godhu guyyaa guyyaadhaan dheessin dubbadini taa'ee looli jaanii waan waaqayyo godhu guyyaa guyyaadhaan afaaruma salphina kee himatu deebi'ee ulfina kee hima nama waaqayyo ulfeesse ta'e hundumatu kenna barcuma afaaruma salphina kee himatu. Nama waaqayyo ulfeesse mee hundumatu kenna barcuma. Nama waaqayyo ulfeesse mee hundumatu kenna barcuma. Nama waaqayyo ulfeesse mee hundumatu kenna barcuma.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa dhibbaaf 45 lakkoofsa saanduqa poostaa dhibbaaf 45 finfinnee.
Nama waaqayyo ulfeesse mee hundumatu kenna barcuma. Nama waaqayyo ulfeesse.